mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwiriwe nanone muri kumwe na thomas kanyirindi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze mu makuru yo muri aka kanya umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abashikiranganje bose kutigira ibihangange no kutarenga ku mategeko bimwe rero by'abitwa ibihangange ubu harageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu wigeze igihangange ushatse kubaja hejuru bene igihugu baca bava hasi hariho abantu bigira akagarama ruganda bibaza ko ata kintu kiri hejuru yabo perezida ndayishimiye yabivugiye mu mwiherero w'abagize guverinoma ye urubanza rwa felicien kabuga rwakomeje uyu munsi irahe mu buhorandi naho muri nigeria abagenzi makumyabiri na batatu bari basigaye mu bari barashimuswe mu gitero kuri gari ya moshi mu kwa gatatu gushize nabo barekuwe aya makuru hamwe n'ayandi rero twabateguriye ni mu kanya gato cyane ntimugikure nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi muri nigeria abagenzi makumyabiri na batatu bari basigaye mu bari baragizwe ingwate mu kwezi kwa gatatu gushize mu gitero kuri gari ya moshi barimo mu majyaruguru y'igihugu nabo barekuwe eugene mukankusi araduye inkuru irambuye guverinoma n'abashinzwe umutekano babitangaje ejo kuwa gatatu batanga ibisobanuro bike ku irekurwa ry'abo bagenzi abagabo bafite imbunda baturikije bombe mu mayira kandi bagaba igitero kuri gari ya moshi yari mu rugendo hagati y'umurwa mukuru abuja na kaduna bishe abantu umunani kandi bashimuta abandi mirongo muri kimwe mu bitero bikomeye byagabwe muri uyu mwaka komite igizwe n'abasirikari yavuze mu itangazo gusa ko itsinda ryabashije gukora ku buryo abagenzi bari basigaye barekurwa kandi ko babitwariye ubwabo abo bari bagizwe ingwate n'abakoresha iterabwoba b'umutwe wa boko haram nyuma y'igitero kuri gari ya moshi abuja kaduna nta mutwe wigambye icyo gitero cyo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa gatatu nubwo cyamaganiwe ku bajihadisite bafatanya n'imitwe y'abanyarugomo ifite ibitwaro bikaze yahungabanyije ibice by'amajyaruguru y'uburengerazuba n'ibyo hagati muri nigeria barasahura kandi bagashimuta abantu ikivunge noneho tujye muri tayilanda polisi yatangaje ko umugabo wari witwaje imbunda uyu munsi yateye ikigo kirera abana mu majyaruguru y'umujyi witwa nongbowu lumpu yica abantu mirongo itatu barimo abana makumyabiri na batatu nayo ni inkuru ya eugene mukankuzi abategetsi bavuze ko uwagabye igitero yatorotse kandi ko yasubiye iwe aho yishe umugore we n'umwana mbere yo kuyica nawe bamenye ko uwo mugabo wari ufite imbunda wari unafite imbugita yahoze ari umwofisiye mu gipolisi yirukanwe mu mwaka ushize kuko yakoreshaga ibiyobyabwenge ibiro ntaramakuru bya faransa afp byashyize ifoto kuri facebook ibiro bikuru bishinzwe iperereza bya tayilande byerekana panya hamurabu wahoze ari umupolisi bikekwa ko ari bo bari inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abantu ikivunge mu majyaruguru ya tayilande kwica abantu ikivunge ni ibintu bidasanzwe muri tayilande tugume muri aziya ariko tujye mu buhinde abategetsi bavuze ko igihugu gitegereje andi makuru y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ku isano iyo ari yo yose yaba iri hagati y'umuti w'inkorora wakorewe mu buhinde n'imfu z'abana mu gihugu cya gambiya eugene mukankusi arakomeza no kuri iyi nkuru imfu z'abana mirongo itandatu na batandatu mu gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika ni ikibazo gikomeye ku isura y'ubuhinde bufatwa nka farumasi y'isi ijyana imiti ku migabane yose by'umwihariko uw'afurika wemes ivuga ko umuti w'inkorora w'umushongi wakozwe na sosiyete maiden pharmaceuticals ifite icyicaro i new delhi naresh kumar goyal umuyobozi mukuru wa maiden yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kane aribwo bumvise iby'izo mfu kandi ko bakeneye kumenya amakuru arushijeho avugira kuri telefone yagize ati turimo kugerageza kumenya uko ibintu byifashe kuko amakuru yagiye hanze uyu munsi turimo kuvugana n'umuguzi kuri buri kintu cyose n'uko cyagenze nta kintu tugurisha mu buhinde yanze kugira ibindi arenzaho umuyobozi mukuru wa oms tedros adhanom ghebreyesus yabwiye abanyamakuru ejo kuwa gatatu ko oms irimo gukora iperereza ku mfu zaturutse ku bibazo by'impyiko n'abashinzwe amategeko ajyanye n'imiti mu buhinde hamwe n'abakora imiti oms yavuze ko isesengura rya laboratwari ry'umushongi uvura inkorora wakozwe na maiden ryemeje ko urimo ibipimo bitemewe birimo ibintu bishobora kuba ubumara mu mubiri kandi bikaba byakwangiza impyiko abayobozi babiri muri minisiteri y'ubuzima mu buhinde bavuze ko ibihugu bitumizayo imiti bibanza kuyisuzuma mbere yo kwemera ko ikoreshwa
dushimire eugene mukankusi utugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi inshuti kandi mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya gato cyane ni amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari umukuru w'igihugu cy'u Burundi aragabisha abashikiranganji bose kutigira ibihangange no kutarenga ku mategeko aragabisha kandi abazafatwa baribye umutungo w'igihugu ko batazakwihanga ko batazihanganirwa ibindi kuri iyi nkuru na Pierre Claver niyo nkuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifuza ko atamushikiranganje canke uwundi mutware yosubira kwigira igihangange nk'uko abivuga kuko kuri we atanumwe ari hejuru y'amategeko ibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabibwiye abashikiranganje bagize leta y'u Burundi harimwo umushikiranganje wa mbere n'abahanuzi b'umukuru w'igihugu mu mwiherero w'abagize leta uri kurabera igitega ku mugwa mukuru wa politike kandi umuntu azozibira ka tuzamushyira ku ruhande twibandanirize urugendo umwe wese agaca yigira abugabo bwigaba kubera nkaho ntibazi yuko atanumwe ari hejuru y'amategeko umwibwiza ashingiye ko handitse ko umushyikiranganje ashobora guhanwa bimwe rero by'abitwa ibihangange ubu harageze yuko tumenya ko igihangange gikomeye ni igihugu wigeze igihangange uba ushatse kubaja hejuru bene igihugu baca bava hasi hariho abantu bigira akagarama ruganda bibaza ko atakintu kiri hejuru yabo nababwiye ko hariho abantu mu gifaransa icyo bita ngo resisitansi shanjima hariho abantu badashaka ko igihugu gihinduka kije muri iyo nzira rero abo o baradadaza mwame mubizi ukazabona ubudadaza uri kurakora ikintu uzumenye uti uyu ari muri ba bandi badashaka ko igihugu kiri cya bene igihugu emwe ubushaka urabura muca impande hakiri kare wibandanirize kuko ntazokwemera ko ubandanye uhindura ibintu mbere urabye nabi aragusamaza kugira ugume muri bimwe bya kera mu kwezi guheze kw'icenda umukuru w'igihugu yabogoje mu mabanga yiwe wahora ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni uyu amashirahamwe yigenga ndetse n'umukuru w'igihugu ubwiwe bavuze ko yarasigaye ari ntakogwa ko mu gihugu ubu perezida ndayishimiye yibukije abagize leta nshasha ko umukuru w'igihugu ari we wenyene afata ingingo ya nyuma mu gihugu kandi ko atawukwiye kumuhangara ikibanza yoba arimwo icyo ari cyo cose iyo umuntu akoze ikibi uyu munsi ukamureka ejo agasubira ukamureka hirya y'ejo agasubira ukamureka acabona ko ariko bimeze byaciye biba umugenzo rero nicyo gituma igiti kigorwa kigera gito umuntu azobankira ko mujyana mu migambi y'ubushyikiranganji ndabwiye yuko ubu niyo ngendo tugiye kugira ingendo yo guhana umukuru w'igihugu ahagarariye igihugu niwe igihugu kibazwa muze murabe n'iyo nzara yateye mu gihugu ishyirahamwe mpuzamakungu ribanza kubaza umukuru w'igihugu iyo nzara yateye imeze gute ngo tuze gutabara niwabazwa nicyo gituma n'abashinga amateka bahejeje gutora amategeko umukuru w'igihugu adashyize ko umukono iryo bwirizwa ntibikora umukuru w'igihugu niwe kizigenza niwe mucamanza kizigenza kuko hari n'igihe umushyikiranganje ashobora kugagaza imbere y'umukuru w'igihugu ati yibagiye ko hariho ingingo ivuga yuko umushyikiranganje wa mbere n'abashyikiranganje bose barongowe n'umukuru w'igihugu tugeze mu nkuru mu biyago jewe nditwa neva mugabo hariho umukuru w'igihugu urwego mu mpanuro yabahaye muri uwo mwiherero urangira kuri uyu wa kane perezida ndayishimiye yavuze ko ukubahiriza agateka ka zina muntu no kurwanya ubwicanyi hamwe no kurwanya ibiturire mu gihugu ariyo ntumbero nshasha bihaye aho hariho abantu ashobora kwica abantu uko ashaka ntagire n'umwe amuhana akiba itunga ry'igihugu ntagire n'umwe ahana icyo gihe twubaka igihugu nticyaba ari igihugu igihugu kirasabwa kandi kunga imigenderanire n'ibindi bihugu ni uwo muco mubi w'uko urose aho uja mu gisata cy'igihugu wacu uvuga ngo ndarose nanjye aho njya ni nk'uko murerekana mugaca mutangura gusakuranwa none abenegihugu nabo mwabashyize hehe ako gatima tugakure mu bantu bose b'indongozi abo bategetsi bahawe umurongo ngendegwa ko abenshi muri bo nta n'ukwezi kurahera bagenywe mu mabanga yabo bashizweho inyuma y'ikugwa ry'uwahora ari umushikiranganji wa mbere bunyoni na leta yiwe Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ilahe mu buhorandi uyu munsi wari uwa kabiri w'urubanza ru- ruburanishwa mu mizi yarwo rw'umunyarwanda felicien kabuga ushinjwa ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe mu rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kuri uyu wa kane urukiko rwakomeje rwumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha ku murongo wa telefone mugenzi wacu geoffrey mutagoma aravugana n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika venuste nshimiyimana ukurikirana uru rubanza umunsi ku wundi hariya irahe mu buhorandi
icyabaye ni uko umutangabuhamya ka abe zeru gatanu watangiye gutanga ubuhamya bwe ejo abazwa n'umushinjacyaha bwakomeje akomeza ah, kumubaza uko yitwaye uko azi felicien kabuga ukurikiranywe ariko cyane cyane uko azi radiyo eriterema icyagaragaye uyu munsi ni uko uwo mutangabuhamya nk'uko mubizi yakoraga muri minisiteri y'itangazamakuru akaba yari ashinzwe no kugenzura itangazamakuru ryigenga mu rwanda icyo gihe icyo yavuze ni uko eriteremu yagaragaje uburyo bwo gukora no gushishikariza abanyarwanda kwanga abandi avuga bamwe mu bantu bari eh, bari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi witwa zakariya serubyo ukomoka muri komini ya gisuma waba warashyizwe mu majwi na rtm noneho akaza no kwicwa hageze hageze n'igihe cyo kugira ngo bakine indirimbo zacuranzwe n'uwitwa habimana kantano yamagana ah, twagira mu ngufu faustin ndetse n'uwo serubyogo ndetse basaba yuko ah, icyo kimenyetso cyashyirwa muri dosiye naho umutangabuhamya yarangirije asaba urukiko ko iyo dosiye yashyirwa iyo ndirimbo yashyirwa muri dosiye hahise no hatangwa umwanya umwanya uhabwa metere arifite kugira ngo noneho abaze umutangabuhamya amubajije ibibazo byinshi byerekeranye n'uko yitwaye nawe muri icyo gihe kubera ko umutangabuhamya yavuze yuko yahunze agahungira kuri mirikorini akaza kwa bavigikondo akava igikondo ajya i kabuga akaza i kabuga agaruka ku kacyiru aho yari atuye metero tito yagize igihe cyo kumubaza bahamuvanye n'uko yakoraga avuga ko nk'uko nabikubwiraga yari ashinzwe itangazamakuru ryigenga metero tito yamubajije ati none se ko wari ushinzwe itangazamakuru ugakurikirana ibivugwa kuri eriteremu waba wabonye n'umwanya wo gukurikirana n'ibyavugwaga kuri radiyo muhabura ya fpr umutangabuhamya amushubije ko rtm yari yashyize umukono ku masezerano yasinye ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa cyenda mirongo cyenda na gatatu ah, yemerera gukorera mu rwanda ariko no gukurikiza ah, imikorere yashyirwagaho na leta y'icyo gihe ndetse na minisiteri y'itangazamakuru ariko avuga ko ah, muhabura yo kubera yuko itagengwaga na leta yari radiyo yabarwanya ubutegetsi ariko itemewe itasinywe mu masezerano uko we ibyo ngibyo atari abifite mu nshingano ze Mm. ukurikije rero uko ubona bimeze wari ugize uti umutangabuhamya wa mbere amaze gutanga ubuhamya ubu harakurikiraho iki
aracyakomeje ndetse eh, na n'ubu ngubu ayi- iminota yo kugira ngo urubanza rube rurangiye bayongereyeho indi minota cumi n'itanu eh, bitwaje ko kabuga atagaragaye mu rukiko baravuga bati ntabwo tumunaniza Ah, umuburanira yasabye umu- perezida w'urukiko niba bashobora kongeraho iminota mike ya cumi n'itanu kugira ngo akomeze atajyana ipfunwe abaze ibibazo ashaka gukomeza guhata ah, umutangabuhamya Ah, perezida rero abaza n'abandi bari mu rukiko bamwemera yuko iyo minota bayifata kugira ngo bakomeze eh, kumubaza ubu u- kumubaza birakomeje ariko ntibirangira uyu munsi bizanakomeza no mu cyumweru gitaha akomezwa kubaza kubazwa n'uhagarariye n'uwunganira kabuga muri uru rubanza uwo ni umutangabuhamya umwe gusa mu bateganijwe kandi uravuga uti bazakomeza kumubaza kugeza no mu cyumweru gitaha haba hazwi umubare w'abatangabuhamya bateganyijwe haba ku ruhande rw'ubushinjacyaha cyangwa eh, ku ruhande rw'uregwa ku buryo bishobora gutanga ishusho y'uko urubanza ruzagenda y'igihe urubanza ruzamara
kugeza ubu abatangabuhamya bavugwa bazatangwa n'ubu ubushinjacyaha ni abagera kuri mirongo itanu bazaturuka mu rwanda bazaturuka no mu bihugu by'uburayi ndetse na afurika hari bamwe bakomeye bari bafite imyanya ikomeye no mu bugenzacyaha bwa leta y'u rwanda mbere ya mirongo icyenda na kane bazaba bari hano muri uru rukiko batanga ubuhamya bagera no kuri mirongo itanu abo ngabo nabo ubugenzacyaha ariko biravugwa ko n'abunganira felicien bikavuga nabo bashobora kuzatanga nk'abo ni nabyo bigaragaza ko uru rubanza ruzamara igihe bitewe n'uko amasaha aburanishwa ni makeya ni amasaha atandatu gusa buri cyumweru kubera ko uburana afite ubuzima bumusaba kubugengesera bikaba rero bishobora kuzatwara hafi imyaka ibiri y'urubanza nk'uko nanone twabimenye n'uko igihe gishobora kuzafatwa kugira ngo bandike imyanzuro y'urubanza bishobora kuzatwara hafi amezi atatu cyangwa amezi ane venuste nshimiyimana intumwa idasanzwe ijwi ry'amerika aho irahe mu buhorandi komeza udukurikiranira iby'urwo rubanza mu makuru yacu ataha uraza kubigeza ku banywanyi bacu urakoze cyane nanjye ndagushimiye jofwe mutagomba radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ishami rya loni ryita ku buzima oms rivuga ko ibihugu bimwe na bimwe byashyizeho uburyo bwiza kandi budahenze bwo kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe ariko haracyariho icyuho hagati y'abakeneye kwitabwaho n'ababona ubuvuzi oms isanga abantu bakwiye kurushaho gukangurirwa ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe no kugabanya ihezwa rikorerwa abafite ibyo bibazo mugenzi wacu eugene mukankusi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika barabiganiraho n'inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu rwanda muganga bizoza ruta rutakayire utangira aratangira asobanura ubuzima bwo mu mutwe icyo ari cyo ubuzima bwo mu mutwe nicyo kintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu kuko hari umushakashatsi wavuze ko nta buzima busanzwe butajyana n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko ubuzima bwo mu mutwe niba buhuye n'ikibazo cyangwa ihungabana bigira n'ingaruka ku mubiri bikagira ingaruka ku mibanire y'umuntu mu muryango bikagira ingaruka kandi ku mibanire y'umuntu muri sosiyete umutwe rero ni ikintu gikomeye umeze neza ushobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe imibanire myiza muri sosiyete ishobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuba utekanye mu mutwe ufite n'umutekano mu rusange nabyo bishobora kugufasha kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe bwihuza n'amarangamutima kandi amarangamutima ahuza imitekerereze y'umuntu ahuza ibyo we yiyumva muri we hanyuma bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri
muratubwira muti ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi iyo hagize igihungabana mu mutwe bigira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu no muri sosiyete none iyo umuntu arwaye igice gisanzwe cy'umubiri yumva ababara muri icyo gice cyangwa se mu rugingo runaka umuntu ni ngombwa ko yaba ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe yabimenya ate indwara z'umubiri zishobora kuganisha indwara zo mu mutwe cyane cyane indwara y'agahinda gakabije umuntu ufite kanseri cyangwa umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete cyangwa kanseri cyangwa agakoko ka sida bishobora kumuganisha ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa umwingo ni indwara z'umubiri ariko ushobora kuganisha ku ndwara yo mu mutwe umwingo ushobora kuganisha kuri icyo bita manisi episode indwara yo mu mutwe imenyekana n'ibimenyetso byo kumva ko uri umuntu ukomeye cyane hanyuma ukavugwaguzwa ugatangira kugendagenda umuvuduko w'amaraso ni ziriya indwara zose zisa indwara ziri koronike zidakira igihe kirekire kenshi ziganisha kuri indwara y'agahinda gakabije niyo mpamvu biba byiza no ku baganga basanzwe abaganga b'indwara zisanzwe z'umubiri biba byiza ko nabo bagira ubumenyi cyangwa bakorana n'abantu b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe bagakora icyo bita sikirini ya deperesheni bakagerageza kuvumbura iriya ndwara y'agahinda yivanze n'iziriya ndwara z'umubiri z'igihe kirekire kuko niba ziriya ndwara batazivuye neza iriya ndwara y'agahinda batayivumbuye bakavura gusa indwara y'umubiri ntabwo izakira vuba ikabagura gukiza iriya ndwara biba ngombwa rero ko indwara zombi buriya bwoko bwombi bw'uburwayi buvurwa mu rundi ruhande hari n'indwara zo mu mutwe n'indwara par exemple bita ansayiti dizoda n'indwara iganisha ku bwoba bwinshi bukabije gufata igihe kirekire kirenze icyumweru n'indwara y'agahinda ziriya ndwara zombi kenshi ziganisha mu kubabara mu mutwe bigashira no kubabara mu nda bigashira no kubabara mu mugongo bigashira cyangwa kubabara mu ijosi bigashira abantu bagatekereza ko ari indwara y'umubiri gusa bagakora ibizamini hanyuma bakabura indwara kenshi abandi baganga b'umubiri niba bakoze ibizamini bakabona ko ntabwo babonye icyabiteye nyirabayazana kiriya kibazo cy'indwara y'umubiri kenshi bahita batwereza bariya barwayi turebe niba nyuma ya biriya bimenyetso byo kubabara mu mutwe kudashyira kubabara mu mugongo kudashyira niba hatishe indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara y'ubwoba bwinshi bukabije birenze icyumweru ibinyomero bibiri mwiriwe neza genda muri muyinga mu burundi nyine gasogo kenshi indwara yo mu mutwe iraterwa n'ikibazo cy'ukuntu umuntu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe akabura abantu bamuhanura akanduruka akagiriraho ikibazo agasara nko mu mutwe yavuze umuntu amuhanura agahinda kenshi indwara y'umutwe irashobora guterwa n'ikibazo wagize nko mu muryango kubandanya nyine ukabura umuntu aca guhanura ukanduhuga ukagira ikibazo umutwe ugashyuha nyine ukanduha ukagira ikibazo ugasanga nawe bari mwene wanyu ntumenye ko ari mwene wanyu hari igihe umuntu ushobora gusanga yarwaye mu mutwe kandi ugasanga bimaze igihe kirekire arwaye mbega arashobora nko kuvurwa agakira david Nsengimana i kigali mu rwanda twese icyo kibazo hari igihe uhura n'abantu bakagusebya bakaguharabika ibintu runaka isari kenshi bahura nabo z'abarwayi baba baje babagana babereka ingaruka z'abo bantu bahuye nazo hari amakesi y'abo bantu bajya bakira nibura ku bitaro byabo wenda ikindi nk'ijwi rya amerika ikintu navuga ni inyunganizi natanga nkavuga nti nka sosiyete muri rusange dukwiye kujya tubakira nk'abantu basanzwe kandi tukumva ko atari ibintu byacitse abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe ikintu cya mbere ni ukutamenya ni ukutamenya indwara yo mu mutwe mu ndwara zo mu mutwe hari ubwoko bwinshi hari indwara yo mu mutwe ishobora gukira nk'iriya tubaganiriyeho indwara y'agahinda gakabije umuntu ashobora kuyivura mu mwaka umwe ikaba yakize ku ma ditirigite no mu masantere de sante no mu bitaro bikuru bavura indwara zo mu mutwe n'indwara y'agahinda gakabije ariko kubera kenshi ibintu bihuye n'imyemerere bibangamira ubuvuzi bw'indwara mu mutwe cyane cyane abantu benshi bahuza indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe n'amadayimoni ngo umuntu afite amadayimoni cyangwa aravumwe cyangwa araruzwe kenshi rero bitera abantu kutivuza kare bitera abantu no gutabwa hari indwara zimwe na zimwe nka sikirofenya aho biba ngombwa ko umuntu yivuza ubuzima bwose ashobora gusubira mu buzima busanzwe amaze kuva mu bitaro agafata imiti imiti myiza imufasha agasubira mu buzima busanzwe ariko bikaba ngombwa ko buri kwezi aza gufata imiti ariko ubwo
kubera gifata igihe umuryango ukananirwa ugaterana umurwayi icyo tugomba gukora nk'abaganga kenshi twigisha imiryango mu bijyana n'indwara mu mutwe n'ibingibi murimo gukora nabyo ni izindi nyigisho zifasha abaturage kumenya neza indwara zo mu mutwe bakivuza kare bigitangira twatangiye no kwigisha abashumba b'amatorero ukuntu bashobora gutandukanya indwara yo mu mutwe kuko n'amadayimoni cyangwa amarozi ibivumo ukuntu babitandukanya kuko ni imisemburo yo mu bwonko iba yabaye myinshi hanyuma tukabaha imiti igabanya iriya misemburo umuntu agasubira mu buzima busanzwe abashumba twigishije barabyumvise nabo ba- batwemeje ko ba- ba- bazadufasha mu- mu kwigisha abaturage eh, mu bijyana n'indwara yo mu mutwe ubona ko abaturage benshi ntabwo barabisobanukirwa eh, mu bijyana n'indwara yo mu mutwe zo mu mutwe ese mu by'ukuri ubu burwayi bwo mu mutwe butaniye n'ubumuga bwo mu mutwe aze kuduha itandukaniro riri hagati aho ikindi ngira ngo atubwire ese nko ku muntu utazi mu by'ukuri uko uburwayi bwo mu mutwe butangira ni ibihe bimenyetso mpuruza cyangwa by'ibanze bibaho kugira ngo umuntu abe yamenya ko abana n'umu- n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ni ibihe bimenyetso mpuruza bya mbere umuntu yareberaho kugira ngo amenye ko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe Eh, kenshi eh, indwara yo mu mutwe itangira umuntu ababara mu mutwe Eh, twese nk'abantu duhura n'ibibazo bitandukanye eh, bishobora kudutera ihungabana umuntu agahura n'ikibazo mu muryango bi- bi- bikamutera ihungabana Ah, hanyuma agahura ni- n'ikibazo mu mu kazi bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo muri sosiyete cyangwa mu itorero yabo bikamutera ihungabana hari ukuntu rero amarangamutima yacu agerageza ku- kubyakira ibintu tunyuzemo bitandukanye ariko tukagera igihe biturenga hari igihe birenga umuntu agatangira rero kugaragaza ibimenyetso ibimenyetso bya mbere eh, ni ukwivugisha ukabona umuntu eh, yari mu bantu ah, aravuze "Jye ndamaze ba- ba- barafata icyayi cyangwa bareke ukabona yari- yari afite mfite ikibazo cy'amafaranga eh, no no gutunga umuryango none atangiye kwivugisha mu bantu hanyuma agatangira no kubabara mu mutwe mu bimenyetso kenshi bigomba ku- kutwerekana ko hari ikibazo mu mu buzima bwacu bwo bwo mu mutwe hariho no kubabara mu mutwe Eh, igihe uri uri- uri mu bibazo mu rugo mu kazi muri sosiyete ibibazo bitandukanye eh, umu- umukobwa wakunze yarakubenze cyangwa hari umuntu wakundaga yapfuye I- i- ibibazo bitandukanye igihe u- u- uhuye nabyo cyane cyane ibibazo bifata igihe kirekire ibibazo bihoraho hari igihe utangira kubabara mu mutwe nicyo kimenyetso cya mbere na- no kudasinzira kenshi dukunda kubwira abarwayi bacu eh, igihe cyose utangiye kumva ubabara mu mutwe cyane eh, no kudasinzira wihutire kugaruka mu bitaro mbere y'uko winjira muri crise Eh, donc kenshi eh, umubiri donc umubiri usa n'indorerwamo itwerekana ko hari ikintu kitagenda ah, mu- mu buzima bwacu bwo mu mutwe hanyuma niba ibibazo ibibazo twa- twa- twari dufite bikemutse eh, bishobora gukira ariko hari igihe bidakira nabyo nabyo turabivura ibyo twita trouble somatoforme cyangwa somatoforme disorder igihe rero ba- batabivuye ku gihe bagerageje gufata imiti bisanzwe eh, ariko agahinda gakabije kari inyuma eh, batakavuye niho hatangira umuntu atangira kumva ubwoba akumva ubwoba bwinshi burenze urugero kandi budashingiye ku kintu gifatika Mm, bida- bidafite ubusobanuro ni ubwoba bwinshi ubwoko butandukanye ashobora gutangira ku- kumva ubwoba bwo kuguma wenyine eh, mu- muri biro cyangwa mu cyumba ubwoba bwo guhura n'abandi bantu hanyuma hakaza agahinda agahinda eh, umuntu agatakaza uburyohe ukabona eh, atangiye gutakaza uburyohe bw'akazi eh, agasaba amasetifika medikari yo kwibuka cyangwa agatakaza uburyohe bw'ibiryo kandi mbere yari afite apeti bagakora ibizamini bisanzwe eh, by'indwara zitera gutakaza apeti bakabona nta ndwara y'umubiri afite bagatangira kubona ibintu byose mu ndorerwamo z'igikara ibintu byose ari bibi ukabona ni bibi Mm.
abantu ni babi i- ubuzima ngo burabishe burabyi- eh, ntabwo buri- bugenda neza Yego.
ibintu byose akabibona muri muri negative mu sosiyete nta kigenda Mhm.
ukabona atangiye kwigunga kuguma wenyine kwiki
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cyose uko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu mu gice cya murisanga maze rero aya makuru ni ahangaha ahumurije mbashimiye cyane ko mwayakurikiye kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama